Mwagiye mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu uno munsi twashimye kuganira ku ngwara y'itiro rike iyo bita insomni mu rurimi rw'igifaransa abantu benshi baragira ikibazo cyo kubura itiro cyane intango yabyo bakabifata minenengwe ukutavura kare iyo ngwara biba bifise ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyura izindi ngwara zikomeye nko kwibagira n'izindi ngwara zitandukanye rero twatumiye umuganga agiye kudufasha gutahura vyinshi bijanye n'iyo ngwara yo kudasinzira bikwiye ikaze neza rero mwese nk'uko bisanzwe tubibutse ko turi kuri facebook aho mushobora kurungika amatelefone yanyu tukabahamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro aderesi yacu nk'uko bisanzwe ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa kaze neza mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mwinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga kaze mwese rero muri kumwe na oriyani itanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro cyane cyane cyerekeye amagara y'abantu ku munsi wa kabiri munsi wa gatatu murantunga ku munsi wa gatatu tushimika cyane cyane ku magara y'abantu muri sanga y'uno munsi rero twashimye kuganira ku ngwara ya insomni indwara ya insomni mu gifaransa indwara yo kutagira itiro ukubura itiro cyangwa gusinzira umwanya muto udakwiye abantu benshi baragira ikibazo cyo kudasinzira bikwiye intango yabyo bakabifata minenengwe zimwe mu mvu zitera ukubura iryo tiro bikava nko kugira imyitwarariko y'ubuzima irenze hamwe no kugira ibyumviro biterwa cyane cyane nko kugira ubukene budasanzwe bwugarije imiryango itari mike muri kino gihe nk'uko bivugwa n'abahinga mu buvuzi ukutivuza rero kare kukagira ingaruka mbi zitari nke zishobora kubyara izindi ndwara zikomakomeye nko kwibagira cyane iyo uh, bita alzheimers mu gifaransa uguhungabana mu mutwe icyo bita depression canke anxiety n'ibindi mu kiganiro rero muri aka kanya muri sanga turaganira n'umuganga yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsozabwenge ni umunehologe mu gifaransa atubwire byinshi kuri iki kibazo kijanye n'itiro rike kaze mutangire nimero zacu zanyu nk'uko bisanzwe tubibutse ko turi ku rubuga rwa facebook aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera mu kiganiro ibibazo canke ivyiyumviro urubuga rwacu ni radiyo yacu voa umutumire rero tutarenze kurandira umutumire ni muganga nestor nsengiyumva muganga nsengiyumva akorera ku ivuriro rya espoir d'afrique mu burundi akaba kandi ari we ayobora igisata c'ubuvuzi muri iyo kaminuza yaho nyene yitwa espoir d'afrique benshi bazi nka hope hope university mu burundi reka twakire umutumire muganga nestor nsengiyumva tubahaye ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye kuri buno butumire mwampaye kandi ndashimiye abo bose bariko baratwumviriza kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu bijanye n'amagara y'abantu na cane cane mu bijanye n'itiro n'indwara zijanye n'itiro indwara ya insomni uyu munsi murakoze murakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira natwe turazi ko abaganga muba mufise akanya gato ariko navyo nyene abanywanyi baba bakeneye kumva umuganga basigurira neza na neza nk'izi ndwara bakaronka n'akaryo ko kumubaza ibibazo muganga rero tugiye tudugiye ku ijambo insomne nk'uko baba benshi bayizi mu gifaransa cyangwa ukubura itiro gusinzira umwanya uda- udakwiye ni indwara iba yahungabanije ubwonko gute mu bijyanye n'ubwonko biba byagenze gute kugira ngo umuntu ase n'uwamugaye ntasinzire bikwiye kandi abishaka
Mhm. murakoze Eh, reka kumbure mazina babwire ryari tuvuga yuko umuntu afise insomni Eh, ni ukuvuga afise iyo ndwara yo kubura itiro Eh, kugira ngo eh, tuvuge ko umuntu afise insomni ni uko eh, ubwa mbere eh, ni wa muntu iyo agiye kuryama bimugora cyane kwinjira mu itiro Eh, ni ukuvuga ngo eh, iyo umuntu agiye kuryama mu bisanzwe mm, nko mu minota mikeya yabwiza kuba ah, yasinziriye ariko uyu muntu afise iyo ndwara aramara iminota ishika kuri mirongo ibiri n'irenga atara- atarinjira mu itiro ego nicyo kimenyetso cya mbere Eh, ikimenyetso kigira kabiri ni uko niyo byakunze kuyinjira mu itiro eh, biramugora yuko ashobora kurigumya Eh, ni ukuvuga ngo eh, usanga ariko arikangura ugasanga ariko arikangura cyane nk'inyuma y'iminota mirongo ibiri mirongo itatu yari asinziriye agaca yikangura Eh, ikindi kimenyetso eh, ni uko abyuka kare eh, gusum- gusumbya uko yari yabitegekanije nimba yari yateganije ko aza kubyuka igihe cy'isaha eh, cumi n'imwe reka dufate eh, zo mu gatondo eh, ugaca usanga igihe cy'isaha icenda zo mu gatondo arikanguye Eh, ikindi kimenyetso eh, ah, gikunda kwigaragaza eh, ni uko abo bantu eh, baraheza ku murango bakagira ikintu co eh, co kumva umenga bararushe umwanya wose Eh, tuzita mu rurimi rw'ikinofunofu fatigue Eh, ah, muri ico nyene bijanye n'ivyo za fatigue ba- ba- baragira kandi eh, ico twita mareze mareze na fatigue ni nkaco kimwe ni ukumva nyene umenga uragoyagoya ego eh, ikindi bagira eh, ni uko eh, ico twita attention ni ukuvuga uko umuntu eh, uko umuntu akurikira nk'umuntu ariko aramuganiriza hama akamukwira- akamukurikira nk'uwo bari kumwe eh, biragabanuka Eh, ivyo nyene twita attention bijana n'ico twita concentration eh, bigomba kumera kumwe ni ukuvuga gushobora gukurikira iyo umuntu ariko arakuganiriza ukamukurikira eh, mugaheza kuganira Eh, ego Eh, turi- haribonekeza kandi eh, haribonekeza kandi guta- gu- ku- novuga nti eh, gutakaza eh, ukwibagira cyane ukwibagira cyane ukuvuga gutakaza ibyo twita memoire tuza kubigaruka ko turi kutavuga inkurikizi Eh, ah, ariko hambavu y'ivyo eh, n'abantu ku murango usanga bariko barisinzirirako ni ukuvuga eh, ijoro ntiyari itiro rikwiye eh, ku murango naho uzosanga ariko arumva akeneye gusinzira Eh, ah, ni ukuvuga uzomusanga mu biro asinziriye uzomusanga mu ishure asinziriye uzomusanga no kuri bora asinziriye hari ibyigwa byerekanye eh, muri te- muri leta zunze ubumwe za amerika ko amwe mu maagisida aba uno munsi eh, aterwa cyane n'indwara ya insomni ni ukuvuga abantu bagira ibyo zo kwisinzirira ko bariko baratwara umuduga hagaca haba isanganya ridasanzwe Eh, ah, ikindi ni uko eh, bagira eh, novuga nti ah, i- eh, mu- mu- mu mibereho yabo mu mibereho yabo eh, ah, umwimbu wabo uragabanuka cyane eh, uragabanuka ugasanga eh, by'ukuri biragaragara yuko nimba yari umukozi wa leta atariko arakora neza nimba yari umunyeshuri atariko ari- aronka neza umwimbo eh, ariko kandi eh, um, biri- biragaragara yuko eh, usanga abo bantu eh, bafise ba- ba- ba- ba- usanga bagomba eh, ni ukuvuga- novuga ni gufita inyifato inyifato inyuranye n'uko abandi bantu bameze eh, hariho nk'in- nk'ibintu- nk'indwara twita eh, hariho nk'indwara zituma umuntu agomba kuguma agomba gukora nk'ikintu ugasanga nk'umuntu agomba ku- kuja nko mu bukumbu akabigumamo uko nyene canke akagomba kuja mu birya bya eh, byo gukina za tombora akabiguma ku- akabigumamo uko nyene canke ugasanga umuntu ari aggressive ah, donc ari aggressive ni ukuvuga ah, ah, atameze neza by'ukuri ego ivyo rero nivyo bimenyetso dukunda eh, dukunda ku- kwi- bikunda kwigaragaza eh, ah, by'ukuri kuvuga ngo eh, mbega eh, mu bwonko habaye iki neza na neza habaye iki ni ukuvuga hahandi bya bindi dushyira muri sikanere tukabona duti bimeze uku n'uku n'uku bya bindi dushyira n'ubwa nti mu bindi bipimo bitandukanye tukabona hariho ibyo ibyo ubushakashatsi bw'amashimo butarashobora gusigura neza ariko icyo bikoze ni uko haba idurumbanya dukunze ubwonko bukora na cyane cyane ibisikanya ry'umunsi nijoro uko dukoze uko ibiremwa bikoze na cyane cyane ibikoko harimo n'abantu twavuga duti bikoze ku buryo ibikorwa byabo haba ibisikanya ry'umunsi nijoro hariho amasaha rero yo gusinzira hariho n'amasaha yo gukora hariho amasaha yo mu ijoro n'amasaha yo ku murango ibyo rero bisanzwe biri mu bisanzwe muri kamere kacu icyo kintu gisanzwe iyo horologe n'ubwa iyo saha iyo saha y'umubiri isanzwe tuyikoranywe iraheza rero niyo iba yameze nk'ihungabana gatoya ego ego murakoze cyane rwose muganga ndumva urabisiguye mu buryo butomoye cyane tugarutse ku cyo wavuze cyerekeye kuba agresive cyangwa kumera nk'ukara hari igihe umuntu asanzwe nawe nyine aba ataryamye bikwiye nanjye ndabyibana ko rimwe na rimwe iyo utaryamye bikwiye ugasanga umengo ibintu byose ntibigushimishije ugasanga umengo washishwe uri kurakarira ubusa ibimenyetso koko tubibona no mu buzima bwa minsi yose murakoze cyane ego reka rero tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi batangiye guhamagara kandi ni benshi cyane tugerageze kubafasha duhere ku witwa jean batiste nsabimana jean batiste uratwumva
ndabumva amahoro cyane
ni amahoro ndi mu rwanda mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka nyabihu ye banje kubashimira no gushimira uwo mutumirwa ariko ntabwo nari natangiye ikiganiro ntabwo numvise ibyo yaheraheje ego muganga ariko aradusigura ku bijyanye n'ikibazo cyo kutasinzira bikwiye ikibazo cy'itiro rikenya icyo biva ko muri make yasiguye byinshi bijyanye n'icyo biva ko n'ingene umuntu aba yahungabanye mu mutwe iki kibazo uba ugifise cyangwa ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro
nanjye bikunda kumbaho wenda biterwa n'akazi kenshi umuntu aba yakoze ahubwo nagira ngo wenda mubaze ni utubazo tubiri ese ko hari igihe umuntu ahindura ahantu yari ari tuvuge wenda nk'umuntu akava hano akajya gusura nk'abavandimwe muri tanzania cyangwa se muri uganda yagerayo rwose akamara nk'iminsi ibiri yabuze ibitotsi ntagira ngo mubaze ni akabazo k'amatsiko byaba biva ku ki noneho nanamubaze ni ese ko mu bihugu bya afurika akenshi dukunze guhura ibihugu bikunze guhora mu bintu by'imidurumbanyo nk'ubu nko muri za sudani y'amajyepfo ibibazo barimo ese ibi bintu byo kuba haba akajagari nko mu bihugu ugasanga cyangwa se ugasanga nk'abantu barize babuze akazi mbese ngerageje kubyihutisha nkabishyira mu ijambo rimwe ubuzima abantu babayemo burashobora kugira ingaruka mu kuba abantu bashobora kubura icyo kintu cy'ibitotsi bikaba byavamo nk'indwara
turagushimiye cyane jean batiste reka nakiri uwundi munywanyi kumbureye muganga bishirira icyarimwe ndumva ikibazo cyawe cya mbere n'icya kabiri icya mbere cyari cyerekeye dekaraje icyo abantu bita dekaraje iyo umuntu agiye mu kindi gihugu cyangwa yahinduye ahantu yari ari ugasanga itiro riramugoye kumureka muganga kumbura byishire kuko icyo kindi cya kabiri coco nacyo nyine kirimo ibintu byinshi cyane wabajije uti ko abantu baca mu bibazo bitandukanye ingwano ibibazo bitandukanye itiro ugasanga rirabagoye muganga duhere kuri icyo cya dekaraje biba bimeze gute kuko ndibuka ko nanjye mperuka gufata urugendo rurerure birafata nk'indwi yose ugasanga wahungabanye dusigura ingene biba byagenze mu bwonko ego murakoze cyane mu gusigura iki wanashima camboneraho kuvuga muri rusange icyo bivako icyo iyo ndwara ivako kuko navuze mu bisanzwe ibimenyetso biyerekana biyerekana ariko mvuge neza icyo bivako nicyo gituma rero kumbure inyishu ikiboneka ndiko ndavuga ico bivako ego ego ndiko ndavuga ico bivako kumbure hariho banashima n'abandi bashobora kuba bafise ibibazo bigomba kuja kugenda hiyo novuga nti iki kibazo kumwe n'ibindi uwo munywanyi ariko aratwumviriza yabajije novuga nti ni ukubaza ati mbega biva kuki ibintu bigenda gute kugira ngo umuntu abure ikiro ego ubwa mbere reka ndababwira yuko ariko kuri uwo muntu kugira ngo hamwe byoshika nk'ubu bigaca bimucikana ugasanga umurongo ntawugumanye ntabwo ariko aratwumviriza reka ndabwire yuko urumva iyo uhinduye aho wa igihugu wahora ubamwo cyangwa ahantu wahora uba ukaja ahandi hariho ibintu byinshi byinshi bihinduka iyo mbere n'ubwoba hariho bwa mbere abashobora kuva mu gihugu bakajya mu kindi ugasanga n'amasaha aratandukanye ugasanga ya masaha umubiri wari waramaze kubaka aratandukanye n'ayo muri icyo gihugu ugiyemwo ni ukuvuga ugasanga isaha zitatu zo mu ijoro z'aho wahora si cyo kimwe n'isaha zitatu zo mu ijoro z'aho ugiye aho ungerageje gusigura ikintu gisanzwe cyane ikindi ni uko nuvuga nti aho wahora uba ibidukikije z'aho wahora uba anvihonema aho hantu wahora uba aho ugiye ahandi harashobora kuba ari ahandi turaza kubibona mu bintu bituma nuvuga ntibiza gufatafatana kugira ngo abantu babure ikiro reka mbere manze ndabivuge reka manze ndabivuge kumbure byoca bidufasha hariho nabo baba bafite ibindi bibazo uza gusanga bagiye kuronkera inyishu ego nuko rero nuvuga nti ibitera kubura itiro dukunda kubishyira mu migwi itatu twavuga duti hariho ibishyira abantu mu mugwi w'ababangamiwe ni ukuvuga ibibashyira kuri risike a risike bibashyira mu mugwi w'abantu babangamiwe tubita fagitere predispoza reka nabahe nk'akarorero hariho nk'umuntu ashobora kuba mu bwana bwiwe hariho ibintu yabonye hari ibintu yabonye yarabonye ababyeyi biwe bakubagurana yarabonye papa akubagura mama cyangwa mama akubagura papa cyangwa yarafashwe ku nguvu cyangwa hariho ikindi kintu cyamushikiye nimba yarigeze kuba afise uwo bakundana ari uwo bubakanye cyangwa uwo umukunzi wiwe no ku batubatse hanyuma by'ukuri aramuhemukira hanyuma arakomereka cyane bya bindi bijya bituma umuntu agira umwitwarariko nk'uko mwagerageje kubivuga kandi mwakoze cyane ego ibindi ni ukuba umuntu afise z'iyo ndwara z'amagara yo mu mutwe muhora mwumva nk'indwara bita za depresiyo nababwira yuko nk'indwara bita depresiyo iyo ndwara wanashima n'umubyo abahinga abaganga banonosoye z'iyo ndwara zo mu mutwe bafatira ko kugira ngo bavuge yuko umuntu afite iyo ndwara ya depresiyo ni ubwa nti kubura ikiro birashobora kubamwo ni ubwa nti rero irashobora kuba birashobora kuvana n'amagara makeya n'iyo ndwara ya depresiyo ikindi mwigeze kuvuga imyitwarariko y'umuntu iyo dufate nk'umuntu ni ubwa ntiyahinduye icyo yahora akora akazi yahora akora iyo umuntu yahinduye akazi yahora akora akagenda gukora kandi aho ntituvuze aho mbere usanga umuntu agiye gukora akazi ugasanga akora mu ijoro yahora akora akazi ko ku murango aho urumva biraba ibindi bindi mbere n'ubwo biba ahinduye akazi bisanzwe gusa akagenda mu kandi kazi naho nyine birakunda kutabiza nuvuga ntibishyira uwo muntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ndwara abandi ni abantu nuvuga ntibafise ibintu bishobora guhungabanya itiro ryabo reka ndabagarorero umuntu arubakanye abafite uwo bubakanye uwo bubakanye ataha igihe cy'isaha dufate zitandatu zo mu ijoro aho mu bisanzwe umuntu yabwiriza isaha zitatu isaha zine yagiye kuruhuka uwo bubakanye yagiye kuruhuka igihe cy'isaha zine zo mu ijoro hanyuma wa wundi nawe bubakanye atashye igihe cy'isaha zitandatu canke isaha imwe yo mu ijoro hajya mu boca urumva yuko ni ukuvuga haba hariho ibintu byaje bihungabanya eh, iryo tiro ryiwe ni ukuvuga nti ya saha y'umubiri isanzwe yaramaze kwiyubaka mu mubiri w'umuntu haje ibintu biyihu- biwuhungabanya bi- biyihungabanya Eh, ibindi eh, bikunda kubonekeza muri uwo mu mugwi nyene w'ivyo bintu twitwa facteur predisposa ni ukuvuga biza bi- bishyira umuntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ngwara umwanya wari wose ni ukuba umuntu afise ingwara y'ububabare eh, idakira Eh, ni ubakarorero eh, nk'ingwara z'amakansere eh, amakansere menshi eh, abantu baragira ububabare budasiguritse batazi niyo buva eh, hariho amakanseri asanzwe azwi wanashima yuko eh, agenda mu magufa nk'amakanseri y- yo mu ibere amakanseri eh, yandi ya za prostate za za bimba by'umubiri bitandukanye aragenda mu magufa hama agatera ububabare budasanzwe n'amakanseri atagira magufa aratera ububabare budasanzwe budakira eh, kandi bu- bimwe bimwe tu- tu- be- ba- bataranabona neza wanashima n'ico bi- bi- bya- bi- n'ukuntu bigenda Mhm.
ego Ego.
ego no kandi eh, hariho eh, mu mu- mu mugwi w'ibintu ko navuze ko ari ibintu bitatu ibyo ni ibintu biza bimushira mu mugwi abangami- w'abangamiwe mugabo hari ibindi bica biza biba nk'inkabuzo hariho nk'ibi- ibindi bica biza biba nk'inkabuzo eh, ni ubu nk'akarorero eh, nk'umuntu ya- yabuze uwiwe eh, yabuze uwiwe canke yatandukanye n'uwo bubakanye eh, canke eh, novuga nti yatakaje eh, akazi eh, yatakaje akazi canke yagiye yahinduye akazi urumva uyu agomba bica bi- nubwo eh, ibyo bi- eh, bica bimushyira mu mugwi w'abantu ba- ba- bagenda ku ba- baca ba- babangamiwe Eh, u- ibya nyuma ibya nyuma kugira ngo bace babaza eh, kuri kuri uwo- kuri uwo mugwi w'ibintu bitera iyi ndwara eh, ni ubwa nti hariho ibica biza ibisahiriza Eh, ibica bisahiriza eh, hariho nk'akarorero abantu usanga bari abateleviziyo bari eh, hajya mu gita- mu cumba umuntu aryamamwo ugasanga umuntu ari mu buriri mu gitanda ariko ariko araba eh, bya bindi y'amasanamu y'amavidewo haba kuri youtube zimwe za youtube ariko abireba muri telefone eh, canke wanashema hariho nabo usanga bafite imbonesha kure mu vyumba eh, abandi eh, ugasanga eh, novuga nti ba bafise imyitwarariko cyane ubuzima ku buryo iyo yika mu ijoro yikanywe na gatoya ugaca usanga ariko ariyumvira cyane ariyumvira cyane ibijyanye na n'imigambi yiwe eh, ibijyanye n'ibintu yifuza gukora cyangwa ibintu ariko arapanga neza mugabo bitameze neza ugasanga bariko arabiganira turaza kubigarukako ninababwira uko abantu bovyifatamwo kugira ngo birinde iyo ngwara ariko abandi ugasanga dufate barubakanye eh, nk'umuntu yubakanye no- no eh, afise uwo bubakanye ugasanga bagiye kuryama bariko baraganira eh, muri kirya cumba baryamyemwo Eh, turaza kubigaruka ko twe twatanga impanuro ukuntu twokwikingira iyo ngwara kuko turasaba yuko abantu bagiye kuryama kirya cumba co kuryamamwo kiba icumba co kuryamamwo gusa canke kurangura amabanga y'abubatse ku ba- ku bubatse ariko ntihagire ikintu na kimwe co kuganira kindi kiberayo ikintu co gupanga umugambi n'umwe kiberayo ego nuba ndageze ngaho ego murakoze cyane murakoze cyane birumvikana ko imigwi eh, itandukanye kandi biva ku bintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu dushima cyane ko muri ko murabiducagagurira tukagerageza kubyumva umwe umwe akumva ikibazo ciwe aho kiri n'inyishu yohatorera ego reka tubandanye twakira abandi turafise emery manirakunda manirankunda emery ku murongo ikaze neza
murakoze cyane kumpa ikaze kuri radiyo Ego, Emery ndabona umenga uduhamagaye uri muri Kenya. Niyo uri?
yego niyo ndi Mm, namahoro.
ni amahoro Eh, duga ku ijambo ikibazo canke iciyumviro.
umutumire nari ngomba kumubaza dufate nk'amasaha umuntu aba yashobora kuryama ku munsi ntagire ikibazo Mhm.
uko yoba angana
Mhm. Ego.
Yego, nkaba mfite murakoze. Mm.
n'iki- n'ikindi cyumviro nobaza dufate nk'umuntu agenda nko mu ijoro nka- aho yogiye kuryama nka saa saa yine aciye afata nk'urugendo agaca ashika ahantu agiye nko mu gatondo agaca yirirwayo agasusura akavayo ku mugoroba akagera kuryama nko mu kindi gitondo c'uwundi munsi ugira gatatu ariko agaca aryama dufate nk'uwo murango wose n'igice cy'ijoro aricyo yo yitwaye ntaba yakwije amasaha yoba yaterwa kuryama muri iyo minsi ibiri Mm, ni ibintu biba buri gihe cyangwa ni ikintu akora rimwe na rimwe atari iminsi yose ga emera
dufate nka ibyo bigashyika nka kabiri mu kwezi Mm. ego ego muganga muganga araza kukwishyura urakoze cyane reka tubanze twakire na eric muganga abishyura icyarimwe eric harerimana uraho neza mwiriwe mwiriwe
nari nabonye ikiganiro muza mwatumiriye umutumire cyerekeye ibijyanye no kubura itiro Mhm.
jewe ndi umuntu wa mbere byafashe muri bibiri n'umunani Mhm.
ku buryo nashobora kuryama abandi bagasinzira nkarara nkanura Mhm.
nkaza kuronka nk'agatiro nko mu masaha kumi saa cyenda ugasanga bukeye iminsi yose sinziriye nk'isaha amasaha abiri Mm.
byarabandanije gushika muri bibiri na cumi na na ga- bibiri na cumi na kabiri Mhm.
niho bimaze maze kubona yuko bimbangamiye cyane rwose hariho aba hariho abaganga bo mu buganda bakorera kuri avenidora misiyo ngaho i- mu gisagara cya bujumbura Mm.
bari bafise farumasi ndagenda ndabibiganira barampa ibinini byashika bitandatu ca ndamara igihe fise ikiro kubera naho naba nicaye naca ntera nshaka gusinzira Mm.
ariko mu nyuma byarasubiriye ndetse na n'ubu na n'ubu ndacari nabyo Mm.
ku ku buryo nshobora nshobora nko guhera nka nka saa yine n'abandi bagasinzira aje hakagira saa munani ntarasinzira Mm.
canke ngasinzira nko kuva saa tanu saa saba nkaca nsinzira bukaca burinda bucaje ntasubiye gusinzira Mhm. Mhm.
aho rero hoho mba ngize tombora mba ngize tombora aho nkaronka n'ikiro n'ahandi ho ndicara nyine ngatera amabu gaca hamwe nza kwi- nza kuronka agakiro gakeya nka saa kumi Mm. ego rero jese sinashoboye gucomokerwa neza ibyo ari byo mu nyuma niho nacasiranda tuvuge haraciye nk'imyaka ibiri ibyo byo gusinzira urumva byo kudasinzira biracabandanya niho nacasubirafatwa n'akandi kagorane nyene nkaza numva tuvuge mu mugongo impera ngaha ku mutumba urumva ku buryo ntashobora no kuryama ngatonekara ukamenga ndashushe nk'uwo basutse ko amazi ashushe atayi atangorane n'imwe fisi urumva ari ibintu byaciye bifatana n'ibyo by'itiro rero bica birambuza amahoro kugeza n'ubu munsi ku buryo nashoboye kwivuza nashoboye kwivuza nakoresha amahera menshi yababa ha- hafi ibihumbi amajana ane birenga ariko byarasi iyo ndwara nshaka gukira rero kanini ibyo by'iryo tiro narayobewe ikintu na kimwe iyo ndwara yi- yo kubura ikiro iyo myaka yose maze narabuze ikintu byoba byaravuye Mm.
kubera n'abantu bibwira bose nta n'umwe ashobora kubitomora ngo ambwire ati "Na- hariho uwundi muntu yigeze kubigwara nta n'umuntu n'umwe ndigera numva yigeze kurwara ibyo bintu ngwaye kandi urumva bimaze ko igihe kinini cyane rwose rero Ego.
nta- nabaza uwo ego reka mutumire.
muganga reka twumve muganga kumbura ugume ku murongo Eh, muganga tumuhe eh, iminota nk'ibiri mugerageze kuganira twumve kumbura icyo yagufasha canke icyo byaba byaravuye ko muganga iki kibazo cya eric numva ko akimaranye imyaka myinshi cyane wumva intandaro yabyo ari iyi
ego eh, ico nobanza kumenyesha ni uko eh, insomni iyo ndwara ya insomni aho itandukanye n'izindi ndwara eh, izindi ndwara murabizi tuvuze nk'indwara ya malariya tuba- tuvuga duti iterwa n'umugera eh, wa malariya umubu urakurya hama ukagushamwo eh, novuga nti urya mugera wa malariya tuvuze duti indwara ya sida turavuga duti iterwa n'umu- iterwa n'umugera wa sida indwara y'igituntu gutyo gutyo gutyo gutyo aho iyi ndwara eh, yo kubura ikiro bita insomni itandukanye n'izo zindi ndwara ni uko iyi ndwara iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye Eh, muganga Uruteraterane ntabaciriyemo rw'ibintu, muganga eh, ntabaciriyemo gato kumbure mwokura telefone kuri oparleur numva umenga hari amajeshi ko ariko aragaruka Eh, hama mu- muduge ku ijambo ego ego Mhm. Mm.
ego Eh, nariko mvuga nti iyi ndwara aho itandukaniye n'izindi ndwara ni uko iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye aho itandukanye n'izindi ndwara usanga ubwo iterwa n'umugera uyu iterwa n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki nico gituma nico gituma tuvuze duti kuvuga duti byavuye kuri iki neza na neza n'ibintu bica bigora ahubwo byosaba ko tuba twicaye nawe tukavugana neza tukavugana ubuzima bwiwe abantu bwa nti mu myaka akiri muto mu myaka akuze ni biki na kahe kazi yakoze ni iyihe myitwarariko yagize ni iyihe yindi ndwara ashobora kuba yaragize kuko nababwiye yuko ino ndwara irashobora kuza kubera ko umuntu afite n'izindi ndwara z'amagara yo mu mutwe ariko ibyigwa birerekana yuko iyi ndwara irashobora kuza yonyine ikaba indwara nyine twita ensomni ata kindi kintu by'ukuri yavuye ko ikaza ari uko nyine ariko urumva bya bintu bitandukanye nagenda navuga biza bigenda bimera nk'ibisahiriza nk'ibisahiriza nk'ibisahiriza kumbure niyo aza kuba ari k'umurongo ninavuga uko twoyirinda ninavuga uko twoyirinda muze kunyibutsa nze kuvuga uko twoyirinda ibyo twokora kugira ngo tuyirinde hanyuma kumbure aza kuronka inyinshi zimwe zimwe ariko icyo noca ngira ko mvuga hariho yavuze ko yafashe imiti ariko iyo miti yaramufashije mu kiringo cy'amezi nk'atandatu ariko mu nyuma biragaruka ntibitangaje kubera ko iyi ndwara nyine ya ensomuni ego by'ukuri turagira tura mu byo dushobora gukora harimo imiti hariho imiti ishobora gufasha gusinziriza ariko namwengira mushobora gutahura yuko nk'umuntu nk'akarorero nkaba nk'akarorero nko muri bimwe na dondagura duti umuntu yagize iyi ndwara ya ensomuni kubera ko afite dufata inkingo y'ububabare budahera urumva naho uwo muntu usinzira ntiwamuvuye ya ndwara y'ububabare budahera ako ni akararo gasanzwe ego ni ukuvuga imiti turayitanga ego nibyo ariko ikintu cya mbere gihambaye ni ukurondera ni kuvura cyangwa kugabanya cya kintu bya bintu byamera nk'ibikabura byaba nk'inkabuzo hamwe no guhindura imibereho mu byo mu byo kuvuga ku bijyanye n'ukuntu twoyirinda sinzi ko ngira duhava duca tubanza kubivuga kugira ngo abariko baratwumviriza baze kubanza kuronka inyinshi z'ibibazo bimwe bimwe ego kumbure twogira ko umufasha reke n'abandi kugira ngo twumve bimwe bimwe yogerageza gukora muri iki gihe kugira ngo yifashe muri uko kuburitiro muri iyi minsi nyine ko urumva umengo biracabandanya
ego ego icyo ni ikintu gikomeye cyane urumva nk'uko nabivuze navuze nti urumva kubura itiro birajyana n'ukuntu n'imibereho imibereho y'umuntu ari nacyo gituma mu byo dutegereza gukora ikintu cya mbere gihambaye ari uko dusaba umuntu nuvuga ni guhindura imibereho bo ikintu cya mbere turasaba yuko umuntu afita amasaha nuvuga nti adahinduka yo kugenda kuryama maintenir les horaires fixes do do lever do coucher tundabizo mu kinofunofu ariko ni ukuvuga amasaha adahinduka kugenda kuryama uno munsi umuntu aryamye isaha zine zo mu ijoro hanyuma ajyanye naho akaryama isaha indwi uwundi munsi naho saa moya murumva yuko aba ariko aradurumbanya itiro ryiwe itiro ryiwe ariko aradurumbanya nicyo gituma hariho wigeze kuvuga mu ngariemeri yigeze kuvuga ngo ngo iyo afashe urugendo ugasanga amasaha yahora ryama niba ahora ryama saa yine gaca afata urugendo hanyuma akamara iryo joro ariko aragenda wanashima n'ikindi gice cy'umunsi hanyuma akazoca afata akaryama akicuza ya masaha nagira ngo ndakubwire yuko uba wamaze kudurumbanya itiro ryawe bitabaye kenshi ntuzogire ingaruka mbi zimwe cyo kimwe n'uwo bibaye kenshi ariko by'ukuri nk'uko nababwiye umubiri uragira isaha muri wo iyo saha rero uyidurumbanije uraheza ukaba uri kuradurumbanya n'ikiro ryawe aho ni kuri icyo cya mbere ni ubwo cyo kugumya amasaha adahinduka yo kuryama ikigira kabiri turahanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu atoba yari mu bintu bituma ubwo ubwonko bukora cyane tunabisigura iyo dufate nk'ubu wari wimirije kuza kuryama hama ugasanga uriko urashwana n'umuntu uriko urashwana nk'akarorero n'uwo mubana uwo mwubakanye canke uriko uri kuri zimwe za ntuzeye yamagwe bita rezo sosiyo zimwe za watsapu za fesibuke uri mu bintu umutwe uriko urakoresha ubwonko cyane ibyo biratuma ushobora kugira ingorane mu gihe uri mu mugwi w'abantu basanzwe babangamiwe nicyo gituma duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu amara n'imiburi buri nk'isaha ariko yavuye muri bya bintu bituma akoresha ubwonko cyane na cyane cyane ntabyibagiye yavuye mu bintu birasira umuco mu jisho ni ukuvuga ngo duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umara akanya kadasanzwe nk'isaha wavuye mu bintu by'imboneshakure wavuye mu bintu bya telefone cyangwa byaba amataburete by'ukuri uriko uraganira neza wiyumviriza akaziki uturirimbo tumeze neza ata bintu bikoresha ubwonko cyane biriko biraba haba mu majambo cyangwa mu bintu birasira umuco mu maso ikindi kintu duhanura nigeze kubivuga kare ni uko navuga nti amasaha yo kugira yo kuryama no kijya kibanza cyo kuruhukiramwo kiba ikibanza cyo kuruhukiramo gusa kiba ikibanza cyo kuruhukiramo gusa kuko hariho abagenda bimeze nk'ibyo niko navuga ubwa mbere abagenda kuryama ugasanga bariko baraganira hajya mu gitanda kijya cyumba cyo kuryamamwo ni icyumba cyo kuruhuka cyangwa kurangura amabanga y'abubatse ku bubatse nta kindi kintu na kimwe gikwiye kubera ni ukuvuga ngo ubwo kwikangura mu ijoro umwe muri mwe akikangura cyangwa mwese mukikangura nta n'umwe akwiye kuvugisha uwundi ikindi kintu kikunda kugura abantu murabizi iyo umuntu akeneye kuza kubyuka kare dufata akeneye kuza kubyuka saa cumi n'imwe cyangwa wanashima amasaha yose aza kubyukiramwo kuvyukira ko abantu barashira ko bimwe twita reveye ca kintu kimwe kituvyura mu gitondo hariho umuntu iyo yikanguye ajya amasaha yo kuvyuka ataragera akikangura dufate hagati mw'ijoro uca usanga agiye kuraba aho amasaha ageze iyo umuntu agiye kuraba aho amasaha ageze ubwa mbere wuguye nka telefone umuco urasira mu jisho burya ijisho rirakorana n'ubwonko disagitema cyangwa nyine atanga ikindi kintu kibiciriyemo iyo rero wakije ijya telefone nk'akarorero umuco ukarasira mu jisho ni ukuvuga uba ukanguye ubwonko ego ni ukuvuga rero bisaba yuko wikanguye by'ukuri ntuje kuraba telefone kandi ntuyirahire ngo uje mu byiyumviro birenze ibintu byo gupanga imigambi nimba uri umunyeshuri wiyumvire ngo ikibazo nzokora ejo cya kibazo neza uku n'uku n'uku utangure kuzungurusa mu mutwe ibyo mwigisha yakwigishije cyangwa ibyo baza kubaza oya nuko ikindi ikindi duhanura ni uko abantu bagiye kuryama imbere yo kuja kuryama bo kwirinda gufata ibintu bikabura ubwonko aha tuvuze ibintu bikabura ubwonko ni ukuvuga nk'ibintu birimo kafeyine kafeyine turayisanga mu ikawa kafe ariko turayisanga no mu cayi nubwo aba ari nkeya ugereranije no muri kafe turayisanga no muri birya bindi binyobwa bita by'amasoda by'amaenerji hari ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa murabibona turabisanga mu binyobwa bitandukanye ikindi kikabura ubwonko ni arukore ijya nzoga zambiye arukore rero biri mu bintu duhanura yuko abantu bokwirindana mu masaha yo ku mugoroba mu masaha yo ku mugoroba by'ukuri ni nta muntu ntajya gufata ibyo binyobwa byaba ibyambiye cyangwa ibitambiye nibyo rero ndavuga muri rusange nibyo ibihambaye nibyo ariko ikindi ntucomereza kugira ngo bace babaza ibibazo baba batatomokewe ni uko umuntu aho aryama hoba ari ahantu hatekanye ntihabe hari ibintu bimubyura cyane nabivuze nk'abantu usanga bubakanye ugasanga umwe ataha uwundi yamaze kuryama biri mu bintu bigoye cyane ku buryo biba biriko birahungabanya ya saha nababyira y'umubiri iba yaramaze kwiyubaka uri inzu y'ihungabanya rero biranakugora kugira ngo usubire kuyubaka kuko kuyubaka biragize birorosha ubwa mbere mugabo uyihungabanije kugira ngo isubire kwiyubaka ni ibintu bigoye cyane murakoze murakoze emeri yari yanabajije ati none kuryama amasaha agereranye kugira ngo umuntu ntagire ibyo bibazo yogerageza cyane kuryama nkangana murakoze murakoze murakoze nari ndakibagiye umuntu akuze umuntu yakuze yabwiriza kuronka amasaha ari hagati y'indwi n'umunani abantu benshi barahiyenda ko cyane eh, ugasanga eh, baryama amasaha nk'atandatu ivyo byarerekanye yuko umuntu aryama munsi y'amasaha atandatu kumanuka uwo muntu aragira ingo- ingorane zidasanzwe zidasanzwe na cyane cyane aho usanga ubuntu bwiwe buriko burononekara harimo na bya bintu twajyangora twavuga yo kwibagira kandi cyane ugasanga umwi- umwimbi we turiko uragenda cyane ni ukuvuga rero umuntu akuze yabwirizwa gufita n'ibiburiburi hagati y'amasaha indwi n'umunani uko umuntu aba muto mu myaka niko akenera amasaha menshi nobabwira yuko nk'umwana eh, w'umwaka umwe uza gusanga yagiye gukenera nk'amasaha eh, cumi na- na rimwe cumi n'abiri kuduga Eh, urumva rero ni ukuvuga ngo nafatiye ku muntu akuze muri rusange amasaha hagati y'indwi n'umunani Yego.
umwana ni amasaha menshi cyane ego hama amasaha Yego.
atoza ararenza ko kuko hari n'asanga umenga yaryamye amasaha cumi kandi akuze Mhm.
navyo nyene vyoba bi- bi- Yego.
bituma ahungabana gato mu mutwe ego ego by'ukuri by'ukuri umuntu akwi- akuze ntakwiye kurenza amasaha icenda Eh, urumva amasaha akwiye kuruhuka ni uvuga nti agereranije eh, ku byigwa byinshi byakozwe n'abashakashatsi eh, ku rwego rw'isi ni hagati y'amasaha indwi n'umunani abaye menshi amasaha icenda agiye agiye kurenza ngaho si sawa agiye kuba munsi cyane naho nyene si sawa ariko igihambaye muri byose si ugukwiza ayo masaha gusa ariko ni uko biba uko nyene iminsi yose Iminsi yose.
iteguriye Ego.
tugomba kubivuga mu sasa sisiza ni ukuvuga ikiro rikwiye e reguriye ni ukuvuga ridahinduka biguma uko nyene bidahungabanyijwe ego Ni vyiza ego cyane.
bidahungabanijwe ego murakoze cyane E, eric nizere ko wumvise inyishu nyinshi ku byo muganga yagerageje kudufasha Ah, niba bimwe bitashoboye gutomoka neza uze kugaruka ku rubuga rwacu rwa facebook eh, urubuga rwacu rwa internet wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikiganiro uraza kukibona cyose ku bwinshi bwacu kugira ngo ucumvirize neza usubire wumvirize impanuro za muganga birashobora kugufasha twizere ko bizogenda neza eric urakoze cyane reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire nshushu de jonge nshushu turi kumwe ku murongo wa telefone
yego amahoro neza
mm, mahoro namwe ego duga ku ijambo amasegonda make ku murongo harimo benshi bifuza kuganira na muganga duga ku ijambo
Icyo nshaka kubaza kuri iyo ndwara iyo ndwara itandukaniye na stress umuntu agira akabura uko asinzira cyangwa akagira ibitekerezo byinshi Mhm.
ikindi ese biterwa n'iki ni izihe ngaruka zishobora kubaho ku muntu wagize gutyo ese umuntu yazi- yayirinda gute Mhm. ego nongere ndakwibu urakoze Ni cyane ibyangije.
nongere ndakwibutse ko no kuri facebook eh, kuri urubuga rwacu rwa interineti ikiganiro uze kugisubiramo reka muganga adufashe kuri icyo kibazo cyawe gitomoye neza ati stress na insomnia kuba wahungabanye mu, mu, mu, mu mishaha wawe bitandukaniye hehe nuko kubura itiro urakoze cyane de Jong.
Mm. ego ego Eh, mu- murakoze novuga yuko stress na insomni eh, novuga yuko eh, bifitaniye eh, ubucuti eh, novuga nti bilateral ariko vyongora gusigura mu, mu, mu, mu kirundi muga reka mvuge yuko kimwe kirashobora gutera ikindi bisigura ngo eh, iyo umuntu yagize stress se tuvuze stress hariho stress eh novuga nti yimyitwa yimyitwarariko mu muryango mbega abana babaho gute mbega dufungura gute mbega ko bangirukanye ku kazi bigenda gute mbega bimeze gute Eh, iyo myitwarariko muri rusange y'ubuzima bwiwe Eh, ah, reka mbere ngere ngarutse kuri icyo kuko nicyo coroshe gutahura kuko hariho n'ikindi twita stress biologique aho eh, aba yarwaye akaba ari akaba ari indwara yabaye mu mubiri yindi nubwo umuntu yarwara malariya canke iyindi ndwara iyo ni stress mbwa ni stress biologique ariko nga- ngarukire kuri iyo stress y'ubwa mbere iyo umuntu yagize iyi- i- biri mu bya bindi navuze bikabura kandi bishobora gutera iyo ndwara bitagoranye Eh, iyo umuntu nawe afise insomni eh, iyo afise ingwara yo kudasinzira uwo muntu araca- aragira stress kuko ubwa mbere mwibuke eh, umuntu afise iyo ngwara mw'ijoro biramugora kwinjira mu itirota ntiyaryinjiyemo naho biramugora kurigumya murumva yuko nta kintu kibabarije nko kudasinzira reka nababwire yuko mu bisanzwe nababwiye yuko umuntu akwiye kuryama amasaha umunani ku munsi umunsi ugizwe n'amasaha mirongo ibiri n'ane umuntu yabwirwa kuryama hagati y'amasaha indwi n'umunani ni ukuvuga bisigura yuko umuntu amara icya gatatu cy'umunsi mu bisanzwe asinziriye kandi muri iki hari ibintu byinshi ubushakashatsi bwerekanye biba bikorera mu bwonko niho ubwonko busubira bukagira icyo twita resitorasiyo ni ukuvuga ngo gusubira gutora ingoga kwibwira bugasubira bukamera neza ubushakashatsi bwarerekanye ko ariho ubwonko bwunga ibyo twita memwari ibyo umuntu yaba yabonye bukahita bukabibika bukabihingura kandi bukabibika ubushakashatsi bwarerekanye yuko ikiringo nyene umuntu asinziriye muri fande zisomeye bita someye la profo ntaco ivyo tworinda kubirandirako ubushakashatsi bwarekanye yuko muri ico kiringo niho twovuga duti aho ico twita iminite ni ukuvuga bajya basoda batugwanira mu mubiri bijya bitugwanira mu mubiri bituma tutagwaragurika niyo tugwaye tudasinzikara niho byiyubaka cyane mwumvise rero yuko iyo umuntu afise iyo ndwara ya insomni yamaze ikiringo kinini adasinziriye ubwa mbere amara icya gatatu ciwe cy'ubuzima bwiwe kuko nababwiye ko umuntu amara amasaha umunani indwi umunani kuvuga icya gatatu cy'umunsi dufashe ubuzima bw'umuntu umuntu w'imyaka dufate amaze imyaka mirongo itandatu mirongo itandatu mu isi bisigura yuko imyaka mirongo ibiri yabwiza kuyimara asinziriye iyumvire kumara imyaka mirongo ibiri ufise ibintu bitameze neza ufise ikiro ritameze neza urumva nta stress iza isumba iyo ubajije abantu babura icyo barakubwira bati jewe vrema nibwo buzima bwa mbere bubishe nabonye urumva rero insomni na stress kimwe kiratera ikindi yego murakoze cyane reka kumbure nibutse abariko baratwumva radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge abo bita abanihologe ariko aratubwira byinshi ku kibazo cyo kurwanya ukutagira itiro cyangwa kudasinzira bikwiye mu byo yaduhanuye avuga ati kutadurumbanya amasaha yo kuryama ni ukuvuga kuryama ya masaha nyine buri munsi kugira ngo ntuyadurumbanye kudakora cyane birenze kutaja ku marezo sosiyo isaha imwe imbere kuja kuryama kugira ngo amaso yawe aruhuke ayo matara aja mu jisho agabanuke umuntu ashobore kwinjira mu itiro byihuta akavuga ati ikibanza cyo kuryamamwo kibe gitekanye yavuze kandi ko ikibanza cyo kuryama uh, kibe ari ikintu gitekanye kitari ahantu ho kuguma abantu baganira bavuga byinshi bijanye n'ubuzima bigatuma badatekana ba, ba mu mutima yabo akavuga ati kandi ni ukuryama amasaha umunani akwiye atarenze icenda naho nyene atariko abana bobo baronke cumi turi kuri cumi n'abiri uh, kugira ngo bashobore gukura neza n'ibindi byinshi ariko aradusigurira tuby'ingaruka nyinshi mbi ziri mu kutaryama hariho ukugira uburuhe fatigue kutakonsantra kudashobora kwiyumvira neza gutakaza uh, ivyiyumviro no kuvuga memoire uh, kuza uribagira birimwo uh, gutuma abantu baba agressive ni ukuvuga abantu bakara bakarira ubusa kubera uko kuntu kumbure baba batajyanye bikwiye ubwonko butari kurakora neza akavuga ati ukudurumbanya itiro biratuma ingaruka ziza zo kugira inyifato yo kudasinzira cyane ni byinshi muganga ariko aradufashamo mu kiganiro muri sanga reka tubandanye ku murongo wa telefone ni benshi babandanya kutwakura twakire ku murongo wa telefone hariho hariho ku murongo wa telefone mark yuluk mark yuluk ku murongo turi kumwe
yego turi kumwe amahoro neza
amahoro cyane yego mark uduhamagaye uri hehe hama uduge ku ijambo
ndahamagaye ni muri zambia zambia n'amahoro
n'amahoro yego ikibazo cyane cyiyumviye kuri muganga
mbanje kuramutsa umutumire
murakoze amahoro cyane
ni nk'icyo ngomba kumubaza cyangwa kumusaba ni iyihe myitozo umuntu yogira imbere y'uko ajya kuryama kugira ngo umuntu ashobore kugira itiro ryiza cyangwa ubuzima bwiza buturutse ku itiro
reka twakire uwundi muganga aca abishyurira rimwe twakire twagira yezu marcel amahoro neza mu rwanda marcel uraho
ane nitwa marcel koko ndi i kigali mu rwanda mutumirwa ndamusuhukije uyu munsi kandi ndamushimiye ku kiganiro cyiza yatugejejeho hanyuma ndashaka kumubaza ku bijyanye n'amafunguro bifungurwa hari bakunze kuvuga ngo mu gitondo umuntu aba agomba kurya nk'umwami saa sita akarya nk'umugaragu nimugoroba akarya nk'umucakara ariko ni ibihe biryo ushobora kurya nimugoroba bikasegeka ibitutsi byawe bikaba byatuma utabasha gusinzira neza kuko arondoye biya arondora ikawa ya nimugoroba n'ibindi bintu byinshi ariko se nta bindi biryo umuntu ashobora kuba yarya bikaba byatuma umuntu atabasha gusinzira neza kuko nkanjye iyo ngiye kuryama kugira ngo nsinzire binsaba kuba mfite akaziki hafi aho ngaho nkagashyiramo rwose ntafite umuziki sinshobora gusinzira ubwo rero urumva nkeneye ikintu ibindi bintu n'inyunganizi yatuma mbasha gusinzira kandi twabonye ko ibyo ngibyo nabyo atari byiza ubwo umuntu yakora iki ni ibihe biryo umuntu aba akwiriye kwirinda kurya nimugoroba kugira ngo aryame yumva atuje
murakoze muganga kuri ibyo bibazo bya marc na marcel bivuga ku ijambo ego murakoze kuri marc yabuze imyitozo umuntu yogira imyitozo natawe yuko hari nk'imyitwarire ibyo umuntu yogira ibyo kujya kuryama kugira ngo bigende neza niba nibaza ko natahuye neza ni uko ahubwo marcel hari ikintu yamubariye hariyo yameze nk'umwishyura mu byo ahereje ko kuko yabuze ati jewe imbere mu kujya kuryama iyo numvirije akaziki niho bigenda neza niho bitangora nubwira rero ntuze yuko namubwira yuko nagomba ndamwibutse mpora mbwira abantu iyo ndiko ndasigurira abantu igituma twebwe kera mu gihugu cy'u Burundi reka mvuge mu Burundi kuko niho nzi neza ukuntu byari bimeze abantu baramba ni uko imbere yo kuja kuryama abantu barafata ugasanga bateramye ku kwezi ababyeyi bariko barabwira imigani babwira ibitito ibyo twita ibitito abana bababwira kahise iwacu usanga rero bariko baraganira hanyuma ugaca usanga abana bariko barinjira mu itiro bariko barinjira mu itiro bagaca bagenda kuryama uno munsi uno munsi uzosanga senaka cyangwa se rugo ari kuri telefone cyangwa yatasha atebye inarugo nawe nyine ari kuri telefone abana nabo bari kuri televiziyo bagaca bafata nka saa yine cyangwa saa tanu zirageze ni mugende kuryama bigaca bigorana nari nabivuze nuko rero ni ukuvuga ngo nabivuze ati marcel ameze nk'umwishyura ni byiza yuko imbere yo kuja kuryama uko nari nabivuze umuntu aba ari mu bintu bituma aruhuka nimba ari ukuganira muriko muraganira mwicaye harya muhira mwicaye muganira n'abana urabona ko ubuzima bwanagoye butuma twiruka mu ibarabara abantu tutaronka n'umwanya wo kuganira mu miryango kakabera karyo imbere yo kuja kuryama ko kuganira kandi nubwo navuze ngo ngo ni ukugumana amasaha yo kuryama adahinduka ni uko naho nyine uwo mwanya wo kuja kuryama ni ukuwurondera itiro ni kuba warirondeye nka kumwe nakubwira kera babikora bakaganira bakaganiriza abana hanyuma ugaca usanga basinziriye amatara rero yegeye no kuvuga ati ibifungurwa nuvuga nti ibifungurwa iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kuvuga kubaza ifungurwa rero nta nyinshi imwe ibifungurwa ubwa mbere mu ijoro tubanze tubwe tuti ibyo ari byo byose ntihagire ibifungurwa ufungura byinshi mu ijoro yameze nk'ubivuga nawe nyine ni ukuvuga ngo ibifungurwa byinshi mu bisanzwe ibifungurwa nyamukuru umuntu akwiye kubifungura mu mwanya amasaha yo ku murango no mu gitondo hanyuma mu ijoro ntihagire ibifungurwa byinshi umuntu afungura ahamanje kuvuga urugezo rwabyo kantite ku bijyanye na na karite n'ubwo ni ubwiza bwabyo cyangwa icyo bifasha ahanini murabizi twamagara abantu twama twabihanuye ni uko ubwa mbere biba ari ibyo kurya bitarimwo amavuta menshi ni uko biba ari ibyo kurya bitarimwo ibintu by'ibinure byinshi nicyo gituma duhora tuvuga duti n'inkoko ubazi inkoko kura kiriya kintu cyo hejuru kariya gashato ko hejuru ugakure ko kuko harimo ibinure bitameze neza ni uko biba ari ibyo kurya bitarimwo muri rusange amavuta menshi nubwo ari ibyo kurya bitarimwo umunyu mwinshi ni uko aba ari ibyo kurya birimwo utuboga birimwo ibyamwa umuntu abishoboye basi nka rimwe mu ndwi mu ndwi imwe mu ndwi zibiri basi byaguranye rimwe mu kwezi hakabamwo agafi Eh, ariko nta mbavu y'ibyo byose akongera akanwa n'amazi menshi Eh, a- ikindi eh, urumva re- muri rusangi ni ibyo zo kurya twama twahanuye ku magara y'abantu muri rusangi hamwe no kutarya if- kudafungura ibyo kurya byinshi icyanyuma icyanyuma kugira ngo udatahuye acabaza ni uko twama duhanura yuko iyo umuntu amara n'imiburiburi amasaha abiri ahejeje gufungura imbere y'uko aja kuryama nababwira yuko eh, kumbure eh, sinditonka kandi aho kubivuga eh, mugabo iyo umuntu agiye kuryama ubwo nyene aje gufungura hariho n'ingwara ashobora kuzogira ashobora kuzogira muri kazoza si mwese muramaze no gushikirwa ibintu bita ikirungurira hajya wumva umenga hari ibintu bikubira gute mu mutima iyo umuntu yaciye agenda kuryama ubwo nyene aje gufungura nubwo atogira iyo ngwara y'ikirungurira ubu nyene inyuma y'imyaka ntazi cumi cumi n'itanu abashaka kuzogira iyo ngwara hariho n'abagira ingwara zikomeye cyane byahereye kuri iyo kirungurira rero ni ukuvuga ngo umuntu afungure kare nimba aza kuryama saa tatu saa moya abe ahejeje gufungura kandi ntafungure ibyo kurya byinshi cyane Yego.
byinshi abifungure ku murango cyangwa mu gitondo murakoze murakoze cyane muganga ndumva ibibazo ni byinshi cyane kandi abanywanyi bahurumbikiye urubuga rwacu rwa facebook cyane twizere ko tuzosura kubahamagara mugasubira mugasigura byinshi kuko ibibazo ni byinshi bafise kandi iki kibazo cyo kubura itiro kirabangamiye abatari bake ntitwagiye mu bijyanye n'ibituma kumbure byo mu buzima bwa misi yose by'intambara n'ibindi byinshi bishobora kuba bituma Mm, iki kibazo yego, ariko yego, mbere yuko turangiza yego.
iminota minota itanu dusigaranye tug- tu- duce ku mayange ku bijyanye n'abana bakiri bato abana batinya ijoro Mhm.
cyane kuko wanavuze yuko hari ibibazo bitangura abantu bakiri bato abana batinya ijoro cyane barara bararota cyane ibintu bibatera ubwoba ibyo ugasanga biramaze igihe kirekire uwo mwana umuntu yamufasha gute kugira ngo ntibizozane izo ndwara turiko turavuga bakuze eh, zo kubura itiro bakiri bato twavuga yuko twabafasha gute Mm. Eh, murakoze cyane Eh, hari hari mu hari pikipiki hanze hari ntisi mwumvise neza Eh, musubiremo eh, ayo majambo avunaguye ubundi Ego, sawa umwana akiri muto cyane cyane bajya twumva barota cyane batinya ijoro Ego.
bakarara bararazirana ugasanga ntibaryamye Ego.
neza ibyo bikaba umwanya muremure ikiringo kirekire ibyo ni bimwe mu bizotuma Ego.
kumbure bagira uh, Neza cycle cyane.
canke uguhungabana Ego, kuryama ego.
umuntu yomufasha guta umwana
murakoze cyane ikintu ca mbere ko ko kwihutira ni ukumujana kwa muganga kubera nobamenyesha yuko eh, benshi ingwara z'itiro bazi eh, irya ngwara yo kubura itiro ariko hariho izindi ngwara nyinshi z'itiro ariko atari itiro eh, muri ivyo rero hariho izibonekeza mu buryo butandukanye hariho izibonekeza hariho nk'ingaro twita apune zisomeye hahantu umuntu eh, usanga eh, anobwa nti eh, a- a- mu mu ijoro umwana ugasanga abahirira cyane birenze rwose birenze rwose ariko hakaba n'akaryo umwanya ukamenga impwemu ziwe ziraheze Eh, ah, de- de- eh, ugasanga impwemu ziwe zirahe- ziraheze handi agahirira cyane ko birenze rwose uwundi nawe ugasanga eh, arashobora gutambuka kandi asinziriye Eh, a- agatambuka akabyuka Kurazirana.
ugasanga karatambuka mugazi kuri asinziriye rero hari ingwara nyinshi z'itiro kumbure umuntu ashobora kuzotungana nk'ikindi kiganiro n'ikindi gihe duti ingwara zijanye n'itiro Eh, hari ingwara nyinshi z'itiro Eh, eh, rero bisaba yuko agenda kwa muganga kugira ngo barabe nimba hari iyindi ngwara y'itiro yasanzwe afise ahubwo bayimuvure kuko bamuvuye itiro gusa nta kintu bizogenda neza yego muganga turagushimiye cyane rwose eh, ku kanya mwafashe ko kuganira natwe no kuganira abanywanyi b'ijwi rya amerika tuzobahamagara kandi twongere tukibandanye kumbure nko mu ndwiza kugira ngo tubandanye iki kiyago abatashoboye kwishurwa ni benshi dufise bararenga cumi cumi na batanu bari bifuje kubabaza ariko akanya nikadukundiye eh, tuzogerageze tugire ikindi gice ca kabiri cyo kubandanyiriza aho twari turi kuko impanuro mufise eh, zirahambaye cyane ego abatwumva ndabibutse ko twari ko turaganira na muganga nestor nsengiyumva akorera ku ivuriro rya espoir d'afrique mu burundi akaba kandi ariwe ayoboye igisata c'ubuvuzi kuri iyo kaminuza nyene yitwa espoir d'afrique benshi bayizi nka hope university mu burundi hope Eh, muganga rero yaranonosoye ukuvura ingwara z'imitsi insozabwenge izo ni umuneurologue eh, yadufashije byinshi cyane ku bijyanye n'indwara ya insomnia ah, indwara yo kutagira itiro rikwiye indwara yo kubura itiro muri make akaba yaduhaye impanuro zitandukanye zo kugerageza kurwanya iyo ndwara tubibutse ku rubuga rwacu rwa interineti yuko mushobora kujya mukumviriza zimwe mu mpanuro yaduhaye ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu murakoze mwese muganga turabashimiye mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye nadia taha mu buhinga bw'ibyuma murakoze